iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika igikwashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa mbere itariki zitandatu y'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na federike nkurikije ateramije ibiganiro vy'uyu munsi kuva ndetse itandatu na gatanu amatora niyo yama avyara induru yama avyara ingwano eh, eh, mu burundi ivyo rero abarundi barakwiye kuvyitabira kugira tuziririza ico bivako uyu ni nyangoma leonard arongoye umugambwe cdd ni inkuru co kimwe n'ayandi makuru twabateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana muramutse neza aloise umwanya ni wawe udushikirize amakuru waduteguriye
mwaramutse frederic namwe muri ko mwumviriza ijwi rya amerika leta zunze ubumwe za amerika zihejeje gutsindira igikombe c'isi mu kwirahira ubuyapani mu kubutsinda ibitsindo bitanu kuri bibiri muri rya higanwa ry'isi ry'umupira w'amaguru ku bagore ryariko ribera muri canada mu gisagara ca vancouver umunyamerikakazi azwi ku izina rya Carrie Riod akaba wenyine yinjije ibitsindo bitatu ibindi bibiri bikaba byatsinzwe na Holiday hamwe na Hit muri Nigeria abantu batanu nibo bishwe n'ikibombe caturikijwe umwihevyi kuri wa Mungu ku rusengero mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria ico gitero kije ciyongera ku bindi bitero bimaze guhitana abantu bashika amajana abiri mu ndwi irangiye ico kibombe cyo kuri w'Imana mu gitondo cabereye ku rusengero ruri mu gisagara citwa Potiskum igisagara ca mbere mu bunini kiri muri leta ya Yobe abaraho igihe caturika bavuga ko uwo mwihevyi yiyoberanije yigira umunyeshengero yinjira nk'ugiye gusenga amaze akanya gato yinjiye abona kugituritsa icyo gitero kibaye inyuma y'icyabaye kuri wa gatanu urangiye hafi y'igisagara cya mayiduguri mu kwezi guheze perezida wa nigeria yatanze itegeko ryo kwimurira ikigo cyo kuyobora ingabo centre de commandement mu gisagara cya mayiduguri mu ntumbero yo guhashya umugwi wa boko haramu nigeria n'ibindi bihugu bibanyi bine barashizeho umutwe w'inteko z'akarere zo guhangana n'uwo mugwi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda boko haramu umaze kugaba ibitero mu masoko ku bituro by'amagari ya moshe no ku nyubakwa za leta abanyanigeriya bashika umuriyoni n'ibihumbi amajana atanu nibo bavuga ko bamaze guta ingo zabo ku by'ibyo bitero mu gihugu c'ubugiriki abagiriki bahisemwo kwanka ivyo abanyaburaya basaba mu gihe oya ariyo yatsinze muri ya matora ya referandumu yo kuri uyu w'imana ibihugu vya buraya bimenyesha ko bizokubahiriza ivyavuye muri ayo matora perezida w'inama y'abanyaburaya donald tusk yatumye ko inama y'abakuru b'ibihugu bisangiye ifaranga ero kuri wa kabiri uza kugira bavugane kuri ibyo byavuye muri ayo matora n'icyo bategekanya gukora inyuma chancelier w'ubudage angela merkel na perezida hollande w'ubufaransa bavuganye kuri w'imana bamenyesha ko bategerezwa kubahiriza ibyo abanyagihugu b'ubugiriki bashize ko sigmar gabriel icegera cya chancelier akongera akaba n'umushikiranganji w'ubutunzi w'ubudage yabwiye ikinyamakuru cyo mu budage ko leta y'ubugiriki iriko itwara abanyagihugu mu nzira idatanga ivyizigiro papa francisc yasubiye papa francis yasubiye mu mugabane w'ibihugu vya amerika y'amajepfo aho asanzwe yamuka mu rugendo azomaramwo iminsi indwi ategekanya kugendera ibihugu vya Equateur, Bolivia na Paraguay. Ugo rugendo rwa mbere agize muri uwo mugabane yarutanguriye muri Equator aho yashitse kuri w'Imana kumuhingamo igihe yashika ku kibuga c'indege akaba yakiriwe n'abategetsi b'ico gihugu hamwe n'abarongozi n'abarongozi b'ishengero hamwe n'isinzi ry'abanyagihugu ha, eh, harimwo ugwaruka rwinshi aho bari bafise amabendera ariko ifoto ya papa papa francis muri urwo rugendo ntazogendera igihugu yamukamwo ca argentine ariko akaba ategekanya kukigendera mu mwaka uza uru rugendo rugize urw'icenda inyuma yaho aherewe amabanga yo kurongora ekereziya katolika mu myaka ibiri iheze igihe yahagurukira Roma papa francis yavuze ko azoshimikira ku bantu bantahunikora bo muri ibyo bihugu bitatu ariko aragendera na cyane cyane abana abageze mu zabukuru abagwaye hamwe n'aboro mwomenya ko ibyo bihugu bya bolivia ekwateri na paragwe biza ubwa mbere mu bihugu bikenye kandi bito mu bunini muri uwo mugabane wa amerika y'epfo abagwanyi mirongo ibiri na batatu bo muri wa mugwi wa leta wa isilamu nibo bishwe mu bitero by'indege leta zunze ubumwe za amerika n'ibihugu bafatanije bagavye mu buseruko bwa siriya kuri wa gatandatu n'uwimana ivyo bihugu byashikirije kuri wimana ko ivyo bitero byasambuye inyubakwa n'amabarabara akoreshwa n'uwo mugwi mu kuja no kuva iraka colonel thomas Gireran avugira izo nteko avuga ko ivyo bitero by'indege byakozwe kugira babuze abagize umugwi wa leta ya Islam gutwara ibigwanisho vyabo muri Syria no muri Iraq
urakoze aloyse ku makuru uhejeje kudushikiriza uyu munsi kuwa mbere inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka afurika y'ubuseruko irakoranira i dar es salaam muri tanzania kugira ngo yige ikibazo c'uburundi umugambwe sahwanya frodebu umwe mu migambwe itavuga rumwe na leta ititavye amatora yiteze ko abakuru b'ibihugu byo mu karere bazofatira ibihano uburundi kubera butashize mu ngiro ivyo bwasabwa n'umuryango wa afurika y'ubuseruko hamwe n'ubumwe bwa afurika aho ni mu gihe umugambwe w'abadasigana bipirona uri muri leta kandi uriko urahiganwa amatora witeze ko uburundi uzoshimirwa muri iyo nama ku kungene bwatunganije neza amatora inkuru twateguriye na mugenzi wacu felicite ishatse ari i bujumbura iby'imigambwe yiteze kuri iyo nama y'abakuru b'ibihugu bya afurika y'ubuseruko izoba kuri uyu wa mbere biratandukanye umugambwe sawanya frodewo biteze ko muri iyo nama uburundi buzofatirwa ibihano na cyane cyane bihweje ukuntu ubutegetsi bw'uburundi bwagararije ibyo bwasabwa frederic bamvuga inyumvira ni cegera c'umukuru w'umugambwe sawanya frodewu hamba habaye iyo nama twebwe twokwitega ko bagiye kwiga yuko habaye ibibazo by'uko perezida nkurunziza na leta yiwe bahagararije ibya byo bahanuwe n'ayo mashyirahamwe yose dusanzwe turimwo mpuzamakungu dusanzwe turimwo hanyuma ngira ngo bakabafatira ibihano icyo bico nicyo nokumva covamwo kubera ko baronse raporo y'abantu bari batumye bazagenda babwira bati twasanze abansi kuza kandi ni ukuvuga baragararije cya cyiyumviro cyo kwigizayo amatora ni ukuvuga baragararije cya cyiyumviro cyo kuganira rero ko babigararije haca habi twokwitega ko baca bavuga bati twebwe ku bwacu ko bagararije reka tubafatire ibihanjo nokwitegamo mu gihe inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka afurika y'ubuseruko izo bihwiranye n'indwi imwe iheze amatora y'abahanuzi b'amakomine n'abashingamateka abaye urunani kopa witeze ko iyo nama yokwemeza ibyavuye mu matora jandozi yo mutabazi arongoye urwo runani amatora y'abashingamateka n'amahindurajambo ya komine yaraye abaye turoreye rero kuri iyo nama y'ejo izoheza ikabyemeza ubwa kabiri turoreye yuko inama yeje abakuru b'ibihugu izoheza igahanura leta y'u Burundi ingene yobandanya ibiganiro byasabwe cyane n'aba twita opposition radicale no kuvuga abatavuga rumwe n'ubutegetsi mugabo bafise ingendo yo gukoresha igikenye hanyuma rero ikintu nuzeye dusaba bokwama bibuka yuko uburundi ari igihugu cyangwa se independence ari igihugu cigenga kandi kazoza k'iki gihugu kari cyane cyane mu minwe y'abenegihugu ubu rero uko bigiye kugenda tuzoba dufise inzego zavuye mu matora tukaba dufise n'ibwirizwa shingiro izo rero tuzokorera ko rero kugira ngo umuntu ashobore kubandanya ibiganiro umugambwe w'ibipironi usanzwe uri mu nzego z'igihugu kandi ukaba uriko uhiganwa muri aya matora gaston sindi mu munyabanga w'uwo mugambwe yatubwiye ku itelefone ko biteze ko muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu vya afurika y'ubuseruko bashimira uburundi kubera ko bwatunganije neza amatora kuri uyu wa mbere itariki zitandatu z'ukwezi kw'indwi iyo nama y'abakuru b'ibihugu vya afurika y'ubuseruko ku bijanye n'ikibazo c'uburundi izoba igize gatatu iya mbere yabaye igerekezo ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa gatanu iyindi nayo yabaye itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa gatanu mbere yaciye ikurikirwa n'inama y'ubumwe bwa afurika igerekezo rya cumi na gatatu ruheshi aho hose bimwe mu vyasabwa leta y'uburundi harimwo iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano y'iyarusha kwigiza inyuma amatora no mu gutanguza ibiganiro kugira ngo hatunganwe amatora ahurikiyemwo bose ibujumbura mu burundi fidelite yishatse ku bw'ijwi rya amerika hasigaye iminsi icenda ngo amatora makuru y'igihugu abe mu burundi imigambwe itavuga rumwe na leta iriyamiriza ayo matora nk'uko yiyamiriza amatora abajenama b'amakomine hamwe n'abashingamateka yabaye mu ndwi iheze twaganiye n'umushinantare leona nyangoma arongoye umugambwe cndd fdd tumutega amatwi Eh, mu by'ukuri nta matora yabaye habaye uruhendo kandi nayimirije twebwe ntebe twemera ibyo ntitubyita amatora ni uruhendo ni ibinyoma birementanya
mushikara nyangoma mu mwaka wa 2010 amatora ntimwayagiyemwo mukaba mwari- mwavuze ko ayo matora atarameze neza eka ah, yarimwo ubusuma mu gihe abarorerezi mpuzama bavuye mu makungu eka n'abavuye mu gihugu hagati bari bayemeje ubwo ntihari ikindi kintu mwoba mutavuga neza coba kibatuma mudashaka kuja mu matora oya na gatonya eh, twebwe ntawe twigisha demokarasi frederic urabizi ko twayigwaniye kera kuva ndetse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu hose igihe namye semerera twerekana yuko amatora ateguye nabi Eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ndabivuga ko amatora atunganirijwe nabi kandi yibwe urukomba amazi Eh, kandi ico kintu abarundi turakwiye kucicarira na mbere nabivuze kuko eh, kuva ndetse itandatu na gatanu amatora niyo yama avyara induru yama avyara ingwano eh, eh, mu burundi ivyo rero abarundi barakwiye kuvyicarira kume- kugira tumenye neza ico bivako ubu rero aya twasivye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ubu siyo twoyajamwo kuko ivyatumye tutayu- tutayajamwo tutayitaba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ubu vyamenyekanye ngira ngo inshuro ijana urumva ubwicanyi iterabwoba eh, n'ibindi ubusuma ibyo kugira ku- ku- kugomba kwitoza ubugira gatatu bya nkuru nziza urabona abantu barahuze mbe hazotora abandi I- ivyo mushingantahe nyangoma amajana abiri baramaze gu- bariko barata- Abandi- benshi bariko baratahuka muri iki gihe ivyo si ivyitwazo mushingantahe nyangoma kuko mwoba atabanywanyi mufise Ivyo- iyo ni propaganda ivugwa n'abategetsi uracukumva bagwa hatasha ibihumbi mirongo ine hanyuma ngo ibihumbi icumi oya ivyo ngivyo si urwitwazo ni uko amatora ateguye nabi uba wanyumvirije mu burundi ngira ngo amatora araba n'iyabaye kenshi agakwi- akagira inkurikizi mbi akagira ingaruka mbi icyo kibazo nicyo rero dukwiye kwicarira uwo byarunyutse nk'uko nabivuze amatora yabaye ntanayimirije urareka nkuru nziza atambe yirorera ariko twebwe n'abanyagihugu reka- n'abo bose bashaka kubidufashamwo tuzoguma twiyamiriza iyo ntwaro y'igikenye iyo ntwaro y'igitugu eh, ya nkuru nziza n'abaciriyemo mu nshingantahe nyangoma ariho abanyagihugu bari mu migambwe itandukanye eka ni no mu migambwe itavuga rumwe na leta bagiye gutora abanyagihugu boba batoye kuko batumvirije ubutumwa bwanyu canke bashatse kubakebura ngo muje abagiye amatora gutora urabizi ko habaye iterabwoba ryinshi cyane baravuga ubutazotora ubutazokwerekana ko yatoye ntazosubira kuronka ijambo muri komine ntazosubira kuronka ubukaratasi kimuha uburenganzira kuri ibi n'ibi n'ibi abandi baratewe ubwoba n'imbonerakure cyose n'uko babikora ubu barasumbijeho navuze inshuro ijana mu mwaka w'ibihumbi na gatanu barabikora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi bari- baruhiraho bararenza urugero uwo bararenze yahanirwa n'urumva imbonera kure zinyagara mu gihugu Mu- niho ziri mu- mu gusozera mu nshingantahe abatuye kugira ngo bacungura bacungura agatwe kabo abandi nta n'uwuzi ko byabaye nde- none ninde ariko arabiraba hari abarorezi bagiye E, mu nshingantahe nyangoma turagushimiye cane gose ku kanya batoye kugira ngo tuganire mwakoze umukuru w'u rwanda paul kagame asanga nta muntu n'umwe akwiye kwereka abanyarwanda inzira bacamwo mu kuyobora igihugu cyabo kuko ngo ivyo babizi ivyo yabitangaje mu birori vyo kwibohora bigira umwaka wa mirongo ibiri na rimwe yiyamiriza ibihugu vy'amahanga atavuze mu mazina byibutsa u rwanda gukomeza kubahiriza uburenganzira bw'abanyarwanda ku munsi wo kwibohora inkuru twateguriwe na mugenzi wacu eric bagirusa impande zitandukanye z'igihugu kuri iyi tariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi zirishimira umunsi wo kwibohora ku nshuro ya makumyabiri na rimwe bazirikana ingabo za rpa zabohoye u rwanda baribukiranya amateka mabi bavuyemo bagaragaza iterambere bamaze kugeraho ku bw'ingabo za rpa ku rwego rw'igihugu uyu munsi wizihirijwe mu murenge wa rubayaho mu karere ka gicumbi ku mupaka w'u rwanda na uganda ni umurenge ufite amateka agize icyo avuze kuri fpr inkotanyi n'abari batuye mu cyahoze ari perefegitura ya byumba by'umwihariko muri rubaya na gishambashayo aha niho inkotanyi zari zaraciye ingando zihafite ububiko bw'ibikoresho ibitaro n'amasitoke y'ibiribwa kuhizihiriza uyu munsi ngo ni uguhesha agaciro abaho ku bufasha bahaye inkotanyi mu rugamba rwo kubohora u Rwanda nubwo ngo nta wabona uburyo yabashimira nk'uko umukuru w'igihugu Paul Kagame yabigarutseho bwana Milton Ngirente watoranijwe kuvuga mu izina ry'abanyagicumbi yashimye umukuru w'igihugu iterambere amaze kubagezaho n'abanyarwanda muri rusange maze avuga ko imyaka makumyabiri n'umwe ishize ari mike asaba perezida kagame ko yazakomeza gutegeka agasigasira ibyo bagezeho mu mbwirwaruhame perezida kagame yagejeje ku bari bitabiriye umuhango wo kwibohora ku nshuro ya makumyabiri n'imwe igice kinini cyayo kibanze ku gusa n'utemeranya bidasubirwaho n'uburyo ibihugu by'amahanga bikomeye bishaka kwivanga mu mitegekere y'afurika ntiyeruye ibihugu runaka ariko yavuze ko hari amakuru yasomye ko hari ibihugu by'amahanga byohereje ubutumwa bwo kwifatanya n'u Rwanda mu munsi mukuru w'ubwigenge no kwibohora byibutsa u Rwanda ko rwakomeza kwita ku burenganzira bw'abanyarwanda ni amagambo asa n'atashimishije umukuru w'igihugu Paul Kagame avuga ko atari umuntu wibutswe icyo agomba gukorera abanyarwanda ku bijyanye no kwibohora umbwira ngo nibuke amajyambere n'uburenganzira bw'abanyarwanda niyo wabubuzaga abanyarwanda iyi ntambara yo kwibohora ijya kubaho niba wari ushyigikiye abishe abahekuye u rwanda bamwe n'ubu bakibashyigikiye n'ubu abishe abanyarwanda abakoze jenoside hano mu rwanda baracyabunze ahantu bashyigikiwe n'abari babashyigikiye na mbere hose ubwigenge rero no kwibohora dushaka ni ugutinyuka ni ugutinyuka tukabwira uwo ari we wese ngo kwibohora ni ibyacu tubifitiye uburenganzira tubifitiye ubushake tubifitiye kubyumva nta muntu uwo ari we wese ushobora kudukunda kurusha uko twikunda
ku kirebana n'inkunga z'amahanga agendera u rwanda perezida kagame asanga ibyo ntawe bikwiye kwambura agaciro abwira abanyarwanda ko kwibohora kwa mbere ari ukwibohora agasuzuguro ntabwo dukeneye uturandata ntabwo dukeneye utumurikira ngo atwereke inzira tunyuramo yo kwiha agaciro turayizi tuzayishakira twarabiharaniye twarabipfiriye nta n'umwe ufite uburenganzira bwo kutuzanaho agasuzuguro nta n'umwe mukwiye guha amatwi uzana agasuzuguro hano u rwanda ntabwo ari umurima watijwe abandi ngo bawuhingemo ntabwo ariko bimeze niko abanyarwanda mukwiriye kubyumva niko dukwiriye kubyumva twese igihe cya ziriya ntambara z'amasasu cyarakishize igihe cy'ubwicanyi abanyarwanda bica abandi bafashijwe n'abandi bo hanze byarashize ubu intambara iriho dukwiriye kwibandaho ni intambara yo kwiha agaciro
igisa n'itandukaniro ku munsi nk'uyu mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na kane ubu nta mukuru n'umwe w'igihugu mu bituranye cyangwa inshuti z'u rwanda wagaragaye muri uyu muhango uyu munsi uje usanga ingabo z'u rwanda zarubakiye amashuri posite do sante n'imihanda bo mu murenge wa rubaya byafatwa nk'ishimwe ku byo bakoreye ingabo z'u rwanda mu rugamba rwo kubohora igihugu nubwo bizagera n'ahandi hatandukanye twiteze imbere twihesha agaciro niyo nsanganyamatsiko y'uyu mwaka eric bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risaranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya wo kubashikiriza ikiganiro ca sport twateguriwe na mugenzi wacu jean claude munyandinda tumutege amatwi mu mupira w'amaguru ikipe ya polisi fc mu nshuro ya mbere mu mateka yayo yegukanye igikombe cy'amahoro umukino wa nyuma wabereye kuri stade amahoro i remera ejo bundi kuwa gatandatu ikipe y'umutoza kasa andre yatsinze rayon siporo igitego kimwe ku busa iki gitego cyabonetse ku munota mirongo inani na karindwi w'umukino cyinjijwe na eric ngendahimana usanzwe ukina hagati mu mukino utari woroshye polisi fc yerekanye ko izi kurwana ku izamu hanyuma ikaba yasatira mu gihe gikwiriye abakinnyi b'iyi kipe y'urwego rw'umutekano mu rwanda barimo fabrice twagizimana bakunda kwitandika ku kazi umunyezamu emeri mvuyekure amurari nshimiyimana jacques tuyisenge innocent habyarimana eric ngendahimana watsinze igitego berekanye ko gutsinda rayon siporo bagatwara n'igikombe cy'amahoro bitabaye tombora cyane cyane ko no muri kimwe cya kabiri kirangiza bari bakuyemo ikindi gihangange aprfc ku ruhande rwa rayon siporo abasore b'umutoza jean batiste kayiranga barimo kwizera piero james tubane eric irambona jihad bizimana moses kanamugire faustin usengimana na bagenzi babo ntako batari bagize ngo bahangane na polisi fc ariko byose byaje kurangira bakubiswe igitego gitunguranye hasigaye iminota itatu yonyine kugira ngo umukino urangire mu mukino wa kimwe cya kabiri kirangiza Rayon siporo yari yasezereye isonga fc mu guhatanira umwanya wa gatatu muri irushanwa ry'igikombe cy'amahoro ikipe ya apr fc yanyagiye isonga fc ibitego bitanu byose ku busa kwegukana iki gikombe cy'amahoro byahaye polisi fc uburenganzira bwo kuzahagararira u rwanda mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe w'umupira w'amaguru muri afurika ku byo la confederation mu mukino wo gusiganwa ku magare mu mpera z'icyumweru kibanziriza igishize hirya no hino ku isi habaye amarushanwa ya shampiyona mu bihugu bitandukanye mu rwanda naho ntabwo batanzwe muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uwitwa joseph biziyaremye niwe wegukanye umwanya wa mbere uyu musore usanzwe akina mu ikipe ya sine elmay ndetse no mu ikipe y'igihugu ya karisimbi yeretse bagenzi be igihandure mu rugendo rwaturutse i kigali rwerekeza mu majyepfo y'u rwanda mu karere ka huye iyi shampiyona izakurikirwa n'andi masiganwa anyuranye ateganyijwe mu rwego rwo kurushaho kwitegura isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu turu ry'u rwanda imyiteguro y'iri siganwa riteganyijwe kuva ku itariki ya cumi na gatanu kugeza ku ya makumyabiri na kabiri mu kwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka yaratangiye kandi ngo nta shiti rizagenda neza cyane cyane ko ngo n'abafatanyabikorwa biyongereye nibyo dusobanurirwa n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda ferwasi aimable bayingana uyu mwaka ngira nk'uko mwabibonye hajemo abaterankunga bashyashya abafatanyabikorwa bashyashya nka turkish airline nka abeje akagera group nabo ni bashyashya navuga yuko hari azamu nabo ni bashyashya hari n'abandi nka amekikolor navuga nka sp ubushize nabo twari kumwe ariko uyu mwaka bazamuye navuga ko twasinye n'amasezerano noneho imyaka ibiri na sorasi kugira ngo ikigaragara ni uko abafatanyabikorwa bagarutsemo nk'uko bisanzwe ba sikoro ba koje banke rwose urabona yuko ari ikintu bakomeje kwitabira ari benshi nubwo hakiri kare ngo hamenyekane urutonde ndakuka rw'amakipe azaseruka hari amwe muri yo asanzwe akomeye ategerejwe mu rwanda tumaze kwakira amakipe arenga makumyabiri n'atanu amaze gushaka kuza muri turu di rwanda dufite amakipe akomeye navuga turimo mu mishyikirano kugira ngo turebe ko nayo yazaza nka sky dive dubai muzi ko imaze iminsi igaragara mu marushanwa muri afurika nko muri turu ya egypte nko muri tropical misabongo wayitsinze ni inshuti yo muri sky dive dubai tukaba twizera ko nabo bazaza twatumiye na mtn kubeka uyu mwaka izajya muri tour de france ibyo byose ni ukwizera nkaba nizera ko bazadusubiza hari n'ikipe yo muri australia umwaka ushize yari yavuze ko bazaza ariko kubera ibintu byagwaga cyane nka ebola mu bihugu bya afurika bimwe na bimwe byatumye bataza ariko turizera ko tuzagira amakipe akomeye akomeye nanone kurushaho umwaka ushize mu isiganwa turu ry'u rwanda ry'umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi na kane umunyarwanda valence ndayisenga bakoze kwita rukara niwe waje ku isonga yari claude munyandinda i kigali
ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe z'amerika
umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati wa leta zunze ubumwe za amerika sari jewel yifatanije n'umuyobozi w'ikigo citaho inyamaswa n'ifi wildlife service dan ash nicegera mfatakibanza c'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa amerika judith garber n'abandi bategetsi ku itariki cumi n'icenda z'ukwezi kwa gatandatu mu gikorwa c'ukumenagura mu kibanza ca times square mu gisagara ca new york amenyo y'inzovu arenga itoni yari yafashwe mu vyarungitse ubutumwa butomoye ko leta zunze ubumwe za amerika zitazokwihanganira ubugizi bwa nabi bugirwa ku nyamaswa mu bigeramira kuzimanganya inzovu zo mu karere ka afurika hamwe n'ubundi bwoko bw'inyamaswa kw'isi ico gikorwa cyo kumenagura ayo menyo y'inzovu bagikoze bafatanije na leta ya new york ishirahamwe rijejwe gukingira inyamaswa wildlife conservation society na senateri wo muri leta ya new york brad hoilman umushikiranganji jewel yakoranye n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry n'umushikiranganji ajejwe ubutungane Loretta Lynch n'umugwi washizweho na perezida wa Amerika ugenewe kugwanya ugucuruza inyamaswa barifatanije n'umuyobozi w'ikigo citaho inyamaswa Dan Ash abandi bantu ibihumbi n'ibihumbi mu kurorera imashini yari kiramenagura amenyo y'inzovu n'ibishushanyo vyari vyakozwe muri ayo menyo y'izo nzovu icegera c'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati Sally Jewel yatangaje ko ico gikorwa co kumenagura ayo menyo y'inzovu n'ibishushanyo bivuye muri ayo menyo vyibutsa amakungu ko leta zunze ubumwe za amerika zitazokwihanganira ivyaha bikorwa ku nyamaswa cane cane inyamaswa zigeramiwe cane avuga ko ubutumwa butomoye ko leta ya amerika izohagarika abahiga inyamaswa mu buryo butarekuriwe n'amategeko bazohagarika inyungu bakura mu gucuruza inyamaswa kandi ko bazokorana n'abandi mu makungu mu gikorwa co gukingira inyamaswa igikorwa co kumenagura amenyo y'inzovu mu kibanza ca Times Square vyafatiye ku gikorwa nk'ico cakozwe imbere yaho n'ikigo Wildlife Service co kumenagura itoni zitandatu z'amenyo y'inzovu yacurujwe mu buryo butarekuriwe n'amategeko mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu kuva ico gihe amaleta y'ibihugu icenda yarakoze igikorwa nk'ico umugambi wo kugabanya igitigiri c'abarondera kugura amenyo y'inzovu haba muri amerika canke mu makungu no gukomeza amategeko mpuzamakungu no gushira mu ngiro ayo mategeko vyarashize habona ikibazo c'ubucuruzi bw'inyamaswa kw'isi umuyobozi w'ikigo wildlife service dan ash avuga ko mu gihe inyamaswa nka rinoceros tigre n'izindi nyamaswa zikomeye cyane zizimanganye mu gihugu kanaka ngo amakungu yose abatakaje umuyobozi w'ikigo wildlife service dan ash amenyesha ko uburyo bwonyine n'amakungu azokingira izo nyamaswa ari ugukorera hamwe biciye mu kigoro gakorewe hamwe n'amakungu bwo guhagarika ububisha bwo gucuruza inyamaswa n'ingaruka bigira kuri izo nyamaswa amenyesha ko leta zunze ubumwe za amerika ziyemeje ku vyerekeye gutsinda urwo rugamba bakaba basaba ibihugu byose byo ku isi kuja hamwe kugira bimenagure amenyo y'inzovu ari mu bubiko vyafashe bigashiraho bikongera bigashira mu ngiro amategeko akomeye akingira inyamaswa ubucuruzi bwazo bukorwa mu buryo butemewe n'amategeko no gutuma igitigiri c'abarondera kugura amenyo y'inzovu kigabanuka
ibyo byari ijambo ry'intamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za amerika kanya turasozera ibiganiro vyacu vyo muri iki gitondo ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twashikirije Alois
I have na- leta zunze ubumwe za amerika ziheje gutsindira igikombe c'isi mu kwirahira ubuyapani mu kubitsinda ibitsindo bitanu kuri bibiri muri rya higanwa ry'isi y'umupira w'amaguru w'abagore ryari ko ribera mu gihugu ca canada muri nigeria abantu batanu nibo bishwe n'ikibombe caturikijwe n'umwihevyi kuri wa mungu ku rusengero mu buraruko bushira uburengero bwa nigeria ico gitero kije ciyongera ku bindi bitero bimaze guhitana abantu bashika amajana abiri mu ndwi irangiye abagiriki nabo bahisemwo kwanka ivy'abanyaburaya basaba mu gihe oya ariyo yatsinze muri ya matora ya referandumu yo kuri w'imana ibihugu vya buraya bimenyesha ko bizokubahiriza ivyavuye muri ayo matora
Chuti mwese mukunda radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twategura umunsi bigaruka ingaha tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu ngiyabwo ivyuma hamwe n'abadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na Alois Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifuje rero umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.